iyi ni ijwi ry'amerika turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'imana wa pasika itariki mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio muri kumwe nanjye aloyizi bigirimana hano i washington dc ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi bishobotse naho shayo mwaciye muze murasigurira abo baba bumvise nabi uyu ni philippe nzobonariba umuvugizi wa leta y'u Burundi avuga ku majambo yashyikirijwe n'abungere ba ekereziya katolika mu burundi amajambo yise ko yagumuye abanyagihugu yabishikirije mu gihe abaserukira ibisata bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi bariko bishura ku bibazo by'abanyagihugu ku munsi wa gatanu iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya mwaramutse ndabifurije umugoroba mwiza kandi inshuti namwe bagenzi b'ijwi rya amerika leta y'u Burundi isaba abepiskopi katolika kwitonda mu majambo bashikiriza cyangwa amatangazo basohora umuvugizi wa leta asigura ko kenshi na kenshi abatavuga rumwe na leta baca bishimikiza amajambo y'abasenyeri b'abakatolika bavuga ngo barashigikiye abatavuga rumwe na leta bo bayisaba gutahura abepiskopi katolika kuko ngo ari abantu bazi ubwenge badashobora kunuma mu gihe babona ko ibintu bishobora kuyangara mu buzima bw'igihugu ni inkuru dushyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i bujumbura eroje wirika neza mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta baherutse kugirira mu ntara ya muramvya umuvugizi wa leta abajijwe ku migenderanire iri hagati y'ishengero rya ekereziya katolika na leta y'uburundi yishuye ko iyo migenderanire ari myiza cyane ariko philippe nzobonariba asanzwe nawene ari mu bakirisu badasiba misa hari ico yahanuye abepiskopi katolika uriya bungere ekereziya katolika kuko bitwa bungere ni nabo banatwigishije umugani w'umubibyi umubibyi yaragiye araba imbuto zimwe zigwa mu mahwa izindi kwibarabara ku mabuye izindi mu nzi iyo basohoye itangazo rigenda rikagwa mu matwi arimwo amahwa batabungere bacu bavuze ngo ni ukuri turanse kuzobabaja kuko ntazogire umuntu agupfumbatisha udufaranga abakugize umuja ngo uramuha amajwi yawe urareka wa wundi ari hariya yaguye mu gutwi kutumva yuko atanumwe adakeneye kuba atanumwe n'umurundi n'umwe akeneye kuba umuja naje sinkeneye kuba umuja mugabo agacarimba ngo yatubwiye ngo agacuririmba ngo sinde umuja babungere bacu turi kumwe ngo amakanga turi kumwe amakungu turi kumwe ngo nabo bama turi kumwe ni imbyino bagenda barabyina ku mateleviziyo ku murango ntibabigira mu ijoro bagumutse muri ya makaritiye za mutakura za musaga za nyakabega abo bungere bacu baritonda kuko baragiye abakirisu benshi bishobotse naho shayo mwaciye muze murasigurira abo baba bumvise nabi naho umuvugizi wa leta atabitobora neza ibyo ashikiriza bifatira ku majambo yashikirijwe na bamwe mu bungere b'ishengero rya katolika bari berekanye aho bahagaze ku bijanye n'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu imbere y'amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akarorero nako umwepiskopi mukuru wa diyoseze ya gitega simon ntamwana mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru amategeko aratubwira yuko ibihe tanga bari bibiri byonyine no kuri uwo yakoze neza mbere uwo nyine yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze kiyigwe mbere n'abandi kibandanywe n'abandi ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri ko ari ibyo rero simbona igituma tubivuza ku induru simbona igituma tubivuza ku induru ni kabiri ishengero katolika rero ntigarukiriza ku matangazo gusa n'amajambo ashikirizwa imbere y'amatora byaratanze inyigisho z'ukubahana hagati y'abadasanga ivyiyumviro ryongera ritunganya ingendo z'amahoro akarorero nako urugendo rwagiriwe ku musozi wa gikungu ahari ikirimba citiriwe umuvyeyi bikira mariya mu buraruko bw'umugwa mukuru bujumbura
twahereye ku rugendo ngo twereke imana utwiboro twacu kugira ngo iturabe ryiza riduhezagire twagize akigoro gatoyi ngo twerekane ko twifuza kuja mu matora turemye ku mutima hanyuma duheze twubake uburundi bwacu mu mahoro no mu mutekano leonce ngendakumana umukuru w'ubunani adese ikibiri akaba yarigeze no kurongora inama nshingamateka y'uburundi arafise ico asaba leta gutahura ku vyerekeye ishengero katolika ishengero katolika rifise uruhara runini mu bibazo mu gutorera umuti ibibazo vy'uburundi na cane cane mu bibazo bijanye n'imibano y'abantu imibano ihagaze ku buzi ibaze gusubi- gusubiza hamwe abantu kubaka imitima y'abantu ca kabiri novuga nuko ishengero katolika ari ishengero ririmwo abantu b'injabwenge babona kure babona ibiba n'ico bishobora gushikako barabona yuko ivyo bintu babi- babibona bakabihora ntibabivuge bizoshikira abanywanyi babo bizoshikira igihugu cose mbere n'abandi bantu ugasanga abantu baricanye nk'uko twamye twicana ugasanga mbere abahunga ba- basumbije n'abahari ubu ugasanga inzego z'igihugu ntizisubiye gukora ugasanga igihugu kigiye mu ngorane z'ubukene kigiye mu ngorane z'urwango zo kudashobora gutunganiriza eh, abanyagihugu mu bijanye n'ubuzi mu bijanye no kwikenura Ivyo rero urumva ari abantu bihebeye imana nta kuntu babona mwene ivyo byose bigiye gushikira igihugu n'abanyagihugu ngo babihore gushika ubu ishengero katolika niryo rifise abanywanyi benshi mu burundi mu bisata bitandukanye vya leta imigwi y'igihugu harimwo no kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe abaserukira katolika barimwo mu bijanye n'imigambi y'iterambere haba mu mashuri mato mato n'ayisumbuye imigambi iteza imbere abanyagihugu ishengero katolika riza imbere y'ayandi madini n'amashengero mu biganiro bitandukanye vyatumye uburundi bushika ku nzira yo guhagarika intambara vyari vyatanguye mu kinyegero n'ivyabandanirije ku mugaragaro gushika hasinywa amasezerano yarusha ishengero katolika ryabigizemwo uruhara rudasanzwe eloge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika mu ntara ya makamba naho bantaho nikora bo mu ikomine ya nyanzarake muri iyo ntara ya makamba basaba gushirwa ku ntonde z'abazofashwa abo bantaho nikora bashika mirongo itanu baba ku mutumba wa buheka muri zone kazirabageni bavuga ko batashikiriwe igihe bariko hariko harandikwa bantaho nikora bimirije gufashwa n'ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge ni inkuru dushikirizwa na fidelite ishatse harashinzwe rero igikorwa cyo kwandika abantu aho nikora gitanguye ku mutumba buheka ico gikorwa casozerewe ku munsi wa gatatu w'indwi turiko turasozera izo ntonde zatokanijwe n'ishirahamwe yitaho imbabare croix rouge rifatikanyije n'abajeje intwaro urwego rwo hasi kuri uwo mutumba buheka abanitse kuri izo ntonde biteganijwe ko pami izobaronsa ifungurwa yamara hari bantu aho nikora bavuga ko batanditswe kubera ko amafishe yatanzwe n'ishirahamwe yitaho imbabare croix rouge basanze yamaze kuzura igihe baja kwiyandikisha benjamin ntirabampa ni umutama w'imyaka yaba mirongo itandatu afise abana cumi n'umwe kubera ko amagara mukitse avuga ko atagishobora kubacira ingero acumva ko bantu bariko barandikwa yaragiye acasanga amafishe bandikwa ko yuzuye ewe ico gihe narabimenye inshitseho bari bafise nk'impapuro zishika zibiri zibiri dusanga zitazuzuye baca batwereka ati hezuzuye nta bibanza biriho hari abantu benshi nabona hari umunigano josephine ntagahora n'umukenyezi w'imvyaro umunani atunze umuryango wenyene umufasha wiwe akitswe n'amagara igihe kirekire ntibigishobora ko aja kwisumamwo kubera ko umwanya munini oma ariko aragwazuye umucance wiwe ndagwagije mfise umu- umugenzi afise imyaka itandatu yaramugaye nta kintu nkora nta kintu ni uwo guterura ndinziza mu nzu mfise abana munani n'abanyeshuri ni jewe nyene nije ngenda ndarondera ko ndondera nkagenda ndabagurira nta n'umwe afashe kwa kweri kw'abo bana bisaba babijejwe ushobora kutushirira kw'izo mpapuro naho turoronka imfashanyo nk'uko abandi bahaye barayironka amakuru dukora ku mutumba buheka avuga ko mu kiringo c'indwi imwe n'igice bantaho nikora bamaze kwandikwa inshuro zibiri irya mbere ishyirahamwe kwahurira yitaye imbabare ryarungitse amafisha ajya ko abantu amajana abiri na mirongo itanu kubera ko hariho ico gihe bantaho nikora bavuze ko batanditswe iryo shyirahamwe ryaciye rirungika andi mafishe ajya ko abantu mirongo umunani naho biri uko abajeje inkora ku mutumba buheka bamenyesha ko hasigaye bantaho nikora bangana mirongo itanu batanditswe niryo imbere ya adriya arongoye ishyirahamwe ryitaye imbabare croix rouge mu ntara ya makamba amenyesha ko atari kure gutanga amakuru ariko yadushize ko mu ndwi iza tuja ku mutumba wa buheka kugira bene abajeje intwaro bigirira muri ico kibazo igiti gica abantu nikora ni kinini kuri uwo mutumba wa buheka zone kazira abageni mu ntara ya makamba ku miryango igera igihumbi n'amajana atanu imiryango itwara abantu nikora yaba amajana ane mutino n'ivyo vyoba biva kuki iyi ni insigo itangwa n'umukuru w'umutumba wa buheka bandiko bernard mu bisanzwe baragwiriye niko ibituma bagwiriye abenshi nta matongo bafise kandi bagwiriye guhera mu mu mwaka w'ibihu- w'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda n'akandi koko baje bashika bagura amaparasera ubu muri iki gihe harimo n'abaza bakaza bashika bakota amazu usanga rero nk'uyo muryango serugo afise nk'abana ndwi canke barenga akabatunga rero ari uko agiye guca agahera kuyo rero nk'iyo agwaye urumva n'ingorane hari amakuru twahawe na bamwe abanyagihugu bo ku mutumba wa buheka batashimye ko tubafata amajwi ayo makuru avuga ko hari abagiye ku ntonde z'abantahonikora kandi atari bo ivyo navyo vyatumye twegera abajejwe intwaro bari muri ico gikorwa co kwandika abantahonikora tubabaza icisungwa kugira ngo umuntu yitwe ntahonikora aho nabo batwishuye ko baraba cane cane abageze mu zabukuru abagendana ubumuga co kimwe n'abafise indwara canke abagwaje badafise amikoro yamenya ico twabonye nuko hariho abatata isano iri hagati y'uko uwo mukene asanzwe n'ukuba ntahonikora akabona ko uyu muntu nitwa bigirimana reneste mfite imyaka mirongo ibiri n'itatu nafise umukenyezi je mfise umwana umwe je ndinahenikora kubera n'imfuvyi bavyeyi bapfuye mu ntambara umva ntaco ngo mfise Eh, ubukene burarenze numvuye ntahonikora Eh, ndi nanikora kubera none umaze kuba atabavyeyi ufise kandi atatungo muri zone kazira bagiri mu ntera y'amakamba fidelite yishatse ijwi rya amerika Rakoze Fidelite ishatse ndayibutse ko iyi ari programme radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu ku ijwi rya Amerika kuri FM jana zine n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mudukurikirana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri Tuandaniriza makuru yacu mu ntara ya Gitega bamwe mu bakenyezi bafakaye muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega bihaye umwuga wo korora inka mu gihe ari gikorwa mu mico ya- y'ikirundi gihari wabagabo abo bakenyezi bemeza ko uwo mwuga umaze kubateza imbere ni inkuru dushikirizwa na Fidel D'Antoine Sabimana bazihawe ku ngurane iyo umugambi wo guteza imbere ubworozi bise payivab ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu fida abo bakenyezi bavuga ko ubworozi bwa kijambere bwatumye batera intambwe iboneka bateza imbere n'imiryango yabo mana ariyo sekunda ni umworozi w'umupfakazi niko ndatunze jewe umuryango w'abana bane jewe birafasha rwose je nta ngorane ngira gituma ata ngorane mfise ku mwaka ku mwaka nguma mbona ico niyungura nkaguma mbona ico niyungura mu mirima no mu nka kubera ku mwaka ku mwaka jewe mba mfise inka nkaca nsanga biranyohera rwose mu buzima bw'iwanje nukuri sinduha ndashobora kwihagararira nko ngaha nkavuga nti ngatanga igipatane hariya c'ibihumbi mirongo itatu ngatanga ikindi gipatane hariya c'ibihumbi mirongo itatu nkaca nsanga inkiri kirabahemba nta ngaruka mbi kwera jewe byangiriye kubera izi nka ego naragize ingorane nkibura ndagira intege nkeya ndagira intege ndavuga nti wagiye yagiye kandi yasigaranye abana nkeneye kubatunga neza ndaba yuko bogira ubuzima bwiza uwo mupfakazi avuga ko uwo mwuga wo korora azohuraga n'abana azosiga ni umugambi mwiza cyane urumva jewe izo nka zimanda ndazinyerera kubera hari igihe hariho ishyirahamwe rishobora kuza kugura nk'amanyana nkasanga nk'inyana ndayifise ndayigurishije nk'ibihumbi amajana umunani ubu nkeneye kuzokubaka akazu keza mbe ndabanywa mu gihe nkiriho burande navuze nti jewe naho bane banje naho nopfa ku kamaro mbona inka zitufitiye nti naho nohwera muzoguma muza murazitunga buke buke gushika ubuzima bwanyu bwose kugira murabe ko muza murabaho mbonihankuye sonia uwundi mukenyezi mworozi arishimira ugeragezeko yego je akamaro mbona kwera inka zangiriye ni keshi kuko kera vrema jane n'umuntu aba yabaye n'iri tongo ryanje ryinjiye ntiryasuku ryari itongo nyene ritabereye kuraba muguru babona nayirayagayaga kubera iyo nka ubu in- iyo nka imaze kuvyara imvyaro zitanu kuva ubwo ivyaye je ndamaze kubona akarusho ndamaze kugura nteranije ndamaze kugura itongo ringana n'imiliyoni zibiri n'amajana ane aho rero ibyo mu rugo ibyo bi- i- ibyo imfasha mu rugo sinshoboye kubivuga kuko ni byinshi cyane nsigaye nkoresha abakozi kera nanjye kandi nahora kugira nifashe mu rugo nahora nza guca amahera mu gahinga kugira nani ndabe nyene noronka agasabuni muga nanje ubu vrema nkoresha umukozi uko ashaka kandi nambara uko ashaka vrema ubu n'umuntu yizeze je ntasumbya vrema ngiye je barantangarira benshi cyane Eh, none abandi bakenyezi batitaho ibintu by'ubworozi bavuga ko ari iby'abagabo hari akagoye bavunira yego je n'abavubi nakagohe cyane cyane cyane abagore abakenyezi no twebwe turazikunda cyane eka no gukama tusigaye tuzi gukama kera bavuga ngo ngo abagore ntibakama ngo ni imiziro twebwe turazikama cyane gose yino akagohe novunira abandi bagore nuko bo kwitaho ibitungwa bakarangura imigambi niho bazabona intambwe bariko baragira bafatanya umunda kera ntararonka inka naronka nk'ikiro inani canke mirongo itandatu vy'ibiharage eh, umuceri ibiraya kuko n'ibitoki vyariyongereye eh, inshuro zitatu kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'isoko ry'amata baronka abo borozi bahavuye bashinga koperative ipima amata ikayabika ikanabafasha kuyashora bukuru rosaria niwe ajejwe gukurikirana iyo koperative aborozi baragiye hamwe baritorera umuntu azoshikana amata ngaha ku kigo uwo muntu rero akagenda agapima amata ku mutumba ababizi ayo mata bayegeranije turahava tukaronka abantu baza kuyatora bayajana i bujumbura no ku kafitariya buri ngaha hafi y'iwacu mu nyuma rero turahava abo borozi tukabahemba inyuma y'iminsi cumi n'itanu impande y'ibyo turitegekanya udufaranga dukeya tw'umworozi uwo ari we wese ashobora kugira ikibazo inka yiwe hari igihe igwara akacaza akavuga ati ntabara mumpe murabona ndiko ndashora amata hageze guhemba muzokatiramo canke bakaza bagatora umuti canke bagatora ibiryo eka ibyo ari byo byose nta ngorane umworozi ahava ngo agire kubera iki kigo cavutse iyo koperative yo kubika amata iri bugendana ifite ubushobozi bwo kubika amaritiro igihumbi y'amata ku munsi muri iyo koperative harimo n'ikibanza aho abantu baba mu micungaro bashobora kwihereza ikivuguto giteguwe neza igitega fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi ry'amerika ubu naho dushyitse muri wa mwanya waca ikiganiro ntorere kazoza tugikurikire ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndabaramutse nongere ndabaha ikaze bakunze ibiganiro vya studio ijambo na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago ntorere kazoza ntorere kazoza no munsi tugarutse ku kibazo cy'ibiganiro intumwa mpuzamakungu intumwa za Afrika intumwa zo mu karere k'ubuseruko eka mbere n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni wenyine ubwiwe yishikiye abakuru b'ibihugu bitandukanye abarundi bo hagati mu gihugu abari mu mahanga bose bamaze iminsi bahuriza ku ijambo rimwe ko mu Burundi hakeneye ibiganiro kugira ngo hasubire gutsimbatazwa amahoro
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
reka rero no munsi naho twumve ugwaruka nago icyo rubivuga ko mbere reka tuje mu ntara ya Cibitoki Jean Paul Nico ndindiriye n'abatumire bawe abatumire n'ugwaruka rwo mu ntara ya Cibitoki rukurikiranira hafi ivya politike baranyizigiye Jean Claude aserukira ugwaruka ruri mu mizero y'abarundi rwo kwa Agaton Gwasa mu ntara ya Cibitoki niyo nzima Salum aserukira ugwaruka rwa Sahwanya Frodebu muri yo ntara ya Cibitoki Floribert twarabamenye aserukira ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune mu rugombo muri yo ntara nyene ya Cibitoki hamwe na Ndayambaje Bienvenue aserukira ugwaruka rw'imbonera kureza CNDD FDD mu rugombo mu ntara ya Cibitoki akaba ari nawe atangura gufata ijambo mbo ikibazo cy'ibiganiro turagishima cyane kuko kuva kera narindi abarundi bamye baje inama haba mu mahoro naho nyine abantu baraganira ibyiza haba iyo bishyitse naho hakaba katagenda naho nyine abantu baricara bakakayagako ariko ku bwanje icyo ntusaba kinini ni uko ibyo biganiro ari iby'abarundi bose ugwaruka mbere ngo ufate ikibanza kinini muri ibyo biganiro kuko niyo hariko haraba ibibazo usanga twebwe rwaruka arikwe dushigirwa cyane gusumba abandi bose kandi twebwe rwaruka ntwe kazoza ku Burundi k'ejo dusaba rero ko nacu rwaruka twohabwa ikibanza kinini muri ivyo biganiro nk'uko abarundi bose babitumiriwemo mwese murahurije ku cyumviro cy'uko ibiganiro bikenewe yego hanyuma ikindi nk'ugwaruka icyo twosaba nk'uko tumenyereye ibihitiye aha mu gihugu cyacu ibyo twabonye n'ibyo tutabonye ni uko ibiganiro byoba byisunze amategeko y'igihugu
bisigura atakajagari bisigura neza yuko bo kwisunga amategeko y'igihugu bakisunga constitution mu biganiro ni ukuvuga iki ku batabyumva ku batabyumva ni uko ibyo biganiro tubyumva harimo impari ngo bariya na bariya na bariya by'ukuri mu burundi ntitumenyere gusasira indava ikibi nuko hariho abantu tuzereye rema ko izi ngorane aribo baziteye ho kwicara abarundi tukicara mu burundi bwacu tuka- tukayaga ibitagenda ariko umuntu afise icyo yagirizwa by'ukuri ahubwo narengutswe mbere y'urubanza aciribwa urubanza nk'uko mwene wacu muri sahanya bivuze abo bagirizwa ivyaha muvugana abantu abo bashatse gutembagaza ubutegetsi ni bande muvuga mwebwe nabo nabo birumvikana bashatse kwaka ububasha twebwe abanyagihugu abo bantu by'ukuri kandi tukabona ko ariko aribo bariko baravuza induru cane ngo ibiganiro ibiganiro bashatse kwaka abanyagihugu ububasha kandi abo bantu kare basanzwe bafise iyo ngeso ifuko ako gatima k'amakudeta mu burundi by'ukuri karanduranwa n'imizi none boja mu biganiro ni boja mu biganiro abo bantu jewe nk'ubusanzwe nseri kuyugwaruka ico nomvuga kinini cane nomvuga ku kiduhanze cane ko nacu ugwaruka tuserukirwa hanyuma abo bantu turiko tura icyumviro ciwawe abo bantu muvuga muti boja mu biganiro canke ntiboja mu biganiro abo bantu nk'ubwo aho bari hose nibabafate hanyuma intahi bibakubitwe mu gahanda nuko twovuga kuko bibi byose nibo babiduteye Yego.
mugabo ari abavuga bati abo bantu batagiye mu biganiro ati none leta yoyaga n'abandi oya imvugo z'abo bantu n'igituma tuvuga yuko naho ibiganiro bobijamo bantu bataba bagiye kuganira wumva ibyo bavuga n'ibyo basaba ni ibintu by'amananiza bitabaho kuko twega abarundi twaratoye ntabyo by'ibintu byo kuvuga ngo kugabura amanyama bijya na biriya by'ukuri ni ahubwo nibaze mu gihugu bapanga akarere basaba imbabazi abarundi ko nitwe bakoreye icyaha hanyuma panga akarere ka demiri veni ariko bijya bintu basaba mbere bashaka no kudusubiza mu bindi bintu basaba vy'ibiki twarumvishe nk'abarongoye nk'abandikiye umuperezida w'umuhuza w'ubuganda ibyo basabye nko kuhoba manda ngo z'ubwoko mbe boba batse abarundi twe tuza kwitorera uburenganzira urumva ko abo bantu ibyo basaba by'ukuri ari ibintu byo kudushaka kudusubiza inyuma urumva rero twebwa abanyagihugu b'abarundi benshi kandi abo bantu nibaseruka imbere y'ubucamanza hanyuma bahanwe cankwe bavuga ukuri basaba imbabazi zitwarihenze ariko turabona ko naho boja mu biganiro atakibanza bafise kuko ivyo basaba by'ukuri bavuga nta shingiro bifise nagira ngo nivyo biganiro nyene muti murafise amakenga muravye ivyo basaba bafise amakenga turabye abo bantu ivyo basaba nta n'ibiganiro mbere abo bantu naraba boba banakeneye kuko bo baza baramaze kuvuga ibyo bakeneye ariko baka abanyagihugu uburenganzira bwabo Salum namwe akajambo kanyuma mutera yaba abanyepolitike yaba bahuza niba bariko baradutega amabika n'abarundi bose
icya mbere na mbere nta kintu na kimwe cyoza gisumba ibiganiro ibiganiro rero ni ntabanduka baganire kuko n'umugore n'umugabo batanye hagize uwo habaye divorce ntushobora kuvuga ngo urumva ngo ndagenda ngo ndondere umugore ngo ndamubaze ibyiwe ngo umugabo igikuru ubashyira hamwe hanyuma ukabumviriza hanyuma muri ibyo biganiro hagafatirwamo ingingo rero reka je nukuri icyiyumviro cy'iwanjye cya mbere ni uko hoba ibiganiro n'abo bantu bose batumvikana mu gihugu n'izo ngorane zose ziri eh, n'izo mpande zibiri zose ziri mu gihugu cyangwa izo mpande zitandukanye mu- mu gihugu hanyuma atakirinze gusabwa atakinze gusabwa waba bagiriza cyangwa icyo ku bwanyu mwebwe n'ivyoje imbere haba ibiganiro hanyuma ibiganiro nibyo bisigura yuko inyuma y'ibiganiro uzokwagirirwa n'icyaha ko ubutungane butazomukurikirana mugabo ibiganiro bibe kugira ngo uburundi tubandanye twibera mu mahoro hanyuma n'izo mpande zigejwe ibiganiro cyangwa zirabwa n'ibyo biganiro bumve neza ko twebwe tut- twebwe nk'urwaruka tudashobora kubashyigikira muri ibyo biganiro mu gihe tutazoba duserukiwe murakoze murakoze E, eka Floribert namwe akajambo kanyuma murindira iki ku biganiro musabika akajambo kanyuma twebwe icyo turindiye ku biganiro ni uko ibiganiro byoba kugira ngo izi ngorane ziri mu burundi za- z'imigwi y'abantu ihagarare hama ku bijyanye nayo no guharuka dusaba yuko nk'uko ariko dusanzwe duhagarara twasaba yuko urwaruka rwo reka kuguma rura- rurakwegerwa mu bintanze kuko urabye nibo hanini bagira ingorane kuko ugiye kuraba nk'iyo- nk'iyo za bujumbura n'ahandi twumva ngo ba- ngo hariho abapfuye ngo hariho abafashwe ngo hariho abagiye mu kiroberi ugiye kuraba igiti gica batama ni bake mugabo ikitubabaza ni kimwe iyo hagize ikiboneka babatamusanga ari bo mu biganiro nk'ubu bari ko muri dogo ko mutari n'icyo ndakigarukako hagize ikiboneka usanga babatama aribo baca ba- bamura kuri za nguvu zacu Iki- ikimaramaje rero ngiki gwaruka tukwiye guca ubwenge harabaye ingorane kandi izo ngorane twe tugira ingorane ubu bugendo uraba ibiganiro twararabye kumbonesha kuri abatama nyine bo bariyo bamwe nyine birirwa mu mazu biryamiye mugabo hagize ikintu imba ari kubera yuko hari akantu kavayo baca bagenda guketa kumwe nyine bamenyereye bakamisha ugwaruka mu ngorane hama mu munezero bakagira gute bakadukumira ugwaruka rero tubakwiye guca ubwenge tukabona akazoza kacu kukari imbere abatamu bariko baragenda imyaka yabo iriko iraba- iriko iraba- iriko irabasiga hama ibiganiro navyo uko twosaba ibiganiro vyogenda mwuko nibaganire ibiganiro baheze ntibasubire kandi gutegana imitego warabonye nk'ibiganiro byabaye yarusha umu- hari yari kigwana n'u- n'ubutegetsi bwari buhari igihe gihe bya bya perezida buyoya hari ibintu baganiye ubwizo shingiro barabishiramo hama biba imitego bimaze kuba imitego nko kwitoza kwa gatatu bita kwa gatatu k'umukuru w'igihugu abandi nabo bakakwita kwa kabiri hariho abahinga batandukanye kandi bize mu bihugu bitandukanye byaba iby'iburaya cyangwa ibyo- byo mu- byo- byo muri afurika umwe yaravuga ibi ati umukuru w'igihugu arekwiye kwitoza ngo dukurikije ubwizo shingiro ry'u Burundi ukumva uwundi muhinga kandi yize w'umudogiteri nawe aravuze ati ya byamara byose ntakwiye kwitoza none icyo kintu cyose bagaharira ku bwizo shingiro ni ukuvuga yuko baragiye baraganira bashira imbere ikiva mu ibyo biganiro mugabo ntibashira imbere ingaruka izogaruka inyuma y'ibyo biganiro ubu rero twosaba yuko ibi biganiro ntibisubire kandi gutera ingorane kuko urabona imyaka iheze kuva mu bihumbi bibiri bariko baraganira abona ko haheze imyaka myinshi ubu rero ntibagende kandi ba- basigane inkori ku ku maso baganire kandi ibiganiro bizomara imyaka ibiri itatu ejo kandi bace baza ngo aka kantu ngo ntabwo twakanonosoye neza kandi hari hicaye abagabo ishyirahamwe mpuzamakungu ririmo iniyo afurikeni irimo ibi- ibi- ishyirahamwe ry'ibi- ry'ibihugu bis- bi- bihuze east africa community bose barimwo amashyirahamwe atandukanye mu burundi reka no mu bindi bihugu abo bagabo bose bijunja n'ijambo kandi b'incabwenge bagaca baganira bagasinya imikono ku bintu babona ko hari ikintu cy'ingaruka mbi kizogaruka mu nyuma twe nk'ugwaruka rero izo ngorane zizodufata mu nyuma nk'uko abo muri ibihumbi bibiri hari abapfuye mugabo twebwe ubu ngubu ntitugiye kuronka ingorane ca- ya manda kandi icyo kintu bari barakiganiye mu mu bwiza shingiro mu bihumbi bibiri twosaba rero ibiganiro ko bitosubira nyabuna turakomye amashi nk'ugwaruka twe tugira ingorane iyo habaye aka- aka- akaguma mu gihugu nitwe tugira ingorane muti ku bwanyu iby'imitego ntibisubire kubamo uturezeve nato ngo dusigaye muti baganire baheza muri make kandi atamitego ibyo biganiro nta nzira ikirasha mu gihugu cy'u Burundi byofuma biteba mugabo bikavamo ikintu ki- kimeze neza ntabanduka ejo mu myaka ibiri cyangwa itatu bitazogaruka ngo byamara ibyo ari byo byose ngo aka kantu ngo twari twarakihenzeko kaje kungira kaza n'induru nk'iyo mubona nk'iyo mubona kuko ibijanye na manda mu- mu yarusha n'ibizo shingiro ry'u Burundi byarabisiguye neza mugabo haca haba imigwi nyene nkuko nyene imigwi ishamiranye haba imigwi imwe imigwi ibiri idasigura ikintu cyanditswe mu bizo shingiro kumwe hama kica kizana ingorane ariho habo byaciye bizana ibintu byo, byo gushaka bamwe ati turakumiriwe bashaka kwi- kwihagira ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu ku nguvu abandi ati murihagiye ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu natwe turabakurikirana imumva ko ingorane ziguma ziza- zi- zizanywe n'ikintu kimwe caganiwe mu yarusha mugabo hasigamo amareserve muri make muti nta biganiro by'amareserve mukeneye nk'ugwaruka nta mitego muri eh, mu bizosinywa mukeneye mu kurangiza muri make n'ivyo jewe mu kurangiza ico novuga nosaba yuko ico kintu aba- abantu bari mu biganiro nibaganire ibiganiro bihere ibintu by'amareserve bazo- bizozana ingorane nk'izo turimo ubu babihagarike hama batore umuti w'ingorane hama twebwe barundi baze badushikirize ibyavuye mu biganiro atamareserve arimo hama ikindi naco bibuke ko ugwaruka gwarakumiriwe ntabwo rwigeze rutumirwa nta kibanza kinini rufise muri ibyo biganiro kandi aribo nyamukuru bahura n'ingorane zi- iyo habaye iki- inga- impinduka mbi mu gihugu turashimiye cyane Floribert eh, twara bamenye murongo ikigo cy'ugwaruka centre jeune ngaha mu rugombo nshimire cyane n'urundi gwaruka turiko turayaga ngaha anya mu ntara ya Kibitoki baranyizigiye Jean Claude eh, niwe aserukira ugwaruka rwa FNL ya Gaton gwasa ngaha anya mu Kibitoki niyo nzima Salum ariserukira ugwaruka rwa Sawanya Frodebu ngaha anya mu Kibitoki akaba ari nawe eh, arongoye kandi umugwi wamaho ibiganiro hagati y'ugwaruka Eh, ndayambaje bienveni aserukira ugwaruka rw'imbonera kureza CNDD FDD ngaha anya eh, mu rugombo nturere kazoza
nawe nyine jean paul nicyo ndindiriye reka ndagushimire kuba wari uremesheje iki kiganiro n'ubwo gwaruka rwo mu ntara ya kibitoki nshimire n'abahisemo gukurikirana kino kiganiro jerome niyonzima nti mu ruhande rw'imubanyi no mu vyanyu naho ubutaha bagenzi mukundi radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha turabashimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira cyane cyane fatuma arimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye na enjeniyeri franklin sidrake kuri mikoro mwari kumwe nanje aloise bigirimana turabifurije umunsi mwiza wa pasika mugire ibihe byiza mu miryango yanyu